kitaaba addacawaati ka dhoowwaniitiya kitaaba waan ka dhoowwanirraa nuu haasawu muraanni kadhaan asitti fedhamtuu taate tuni du'aa'in lama jedhan olomaan islaamaa yoo du'aa'i jedhan lamatti qoodamti du'aa'u cibaada takka du'aa'ii ibaadaati cibaadaa isin du'aa'ima akka rabbiin kenna jedhu walaa tadcu min duuni illaahi hiyyaammatin rabbii asitti maa laa yanfacuka walaa yadurruka waan yoo ati yaammattis bu'aa siin finne yaammata yoo dhiiftes kan siin daraarre tokko yaammatin sun cibaadaaf jechu cibaada takka ammoo dacwaa yoo jedhani du'aa'uma salaa takka kadham du'aa'ii kadhaati kadha du'aa'ii kadhaa keeysatti rabbiin astajib lakum jedhe tun ammata kadhaa tardhaa tuni sini owwaadhata rabbiin jedhe san hedduu isiini ma'anaa isti'aanallee ni jirti ma'anaa isti'aanaa qarqaarsa barbaadu waducuu shuhadaa'akum min duuni illaahi yaammadha ragoowwan keeysaniin gargaarsifadhaa rabbii asitti waducuun achii sun ma'anaa qarqaarsa barbaaduti jechu ma'anaa qarqaarsa barbaaduti akkasitti waa hedduuf keeysaa qabdi gaahe faarulleeni taati qul idcu llaaha aw idcu rraxmaana faaru heddummeeysullee ni taati ma'anaa rabbi faarsullee ni taati hedduutun tama du'aa'ii asiitun du'aa'iin asiitun tama sal'aa haa jennuuni tama rabbi kadhatuu sani baabu fadli du'aa'i baabdetun sadarkaa addu'aa'i rabbi kadhatuun qabdu keeysatti kaayamtu rabbuma guddaa kana kadhatuuni sadarkaa qaba rabbuma kadhatuunu sadarkaa qaba waan san irraa baabanuu haasoftuya qaala allahu tacaalaa rabbiin ol aane ni jedhe waqaala rabbukum udcuuni waqaala rabbukum rabbiin keeysan ni jedhe jedha rab rabbuma xifiin jedhe ummata rabbiin keeysan kunuu ni jedhe idcuunii na kadhaa astajib lakum isiniif owwaadhaa jedhe rabbiiyya astajib lakum isiniif owwaadha du'aa'ii ibaadallee du'aa'ii mas'alallee lachuu ni taat ta ibaadaa ta isin nagabbaru usanillee ta haajaanarra barbaadullee lachuu ni qabat owwaatinsi du'aa'ii masal'aa keeysatti si owwaatun woma ati feete san sii kennu du'aa'ii ibaadaa keeysatti si owwaatun sirraa qeebalu salaata kee fudhatu soommana kee fudhatu waan ati ibaadaa san fudhatuma jechuu ma'anaani astajib lakum isiniif owwaadha ta kadhallee waan isin kadhattan isinii kenna ta cibaadallee kadhaa teeysan isiniif qeebala na kadhaa jedhe rabbal aalamiin na kadha وقال تعالى ربي أكجنوا ادعوا ربكم ربي كيسا كدا رب ما تجدا رب ما تجدا حديث كيست اللي الدعاء هو العبادة جتشون رفته وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اكست اللي لفظ صحيح ترغيبا كيست رفته جرت توبه ادعوا ربكم ربي كيسا كتاج ربي تضرعا دتقاتو هالتاتني ذو تضرع صاحب ددقين هالتاتنين xixiqqaa to'ala taatanii rabbi kadhaa namni waa kadhatu namaayyuu itti oliif hin fuudhu nama waa kadhaaf deemtu tokko fuula irraa gadi qabattee akkanatti qalbii tee gadi cabsitee akka kadhataa taatu if beeysiftee akkasitti waa hedduun akkasitti rabbi nama kadhatanii rabbiillee noo tadarru'an xixiqqaatoo haala taatanii na kadhaa jedhe if gadi cabsanii laan rabbii kana isaaf akkasuma ammallee wa kufyatan isiniin kun ammas na kadhaa wa kufyatan duuba suutatti suutatti na kadhaa wa kufyaa jechuuni suuta qaqqabatoo haala taataniin na kadha yookani diddi sagalee ol fuudhinsaasan kufyaa jechuun dhokaanatti haala taataniin jechuun kadhaa teeysan sanii sagalee ifii gadi qabattanii dhoyfattanii akkasitti kufya haala dhokatoo taatanillee na kadha sagalee teeysan dhoksitanii namarraa jechuudha. sagalee namarraa dhoksanii gadi qabatanii maanaa muraada wa kufyaa yoo jedhani sagalee ifii gadi qabatoo haala taatanii na kadhaa jedha rabbi sagalee rabbitti ol fuudhanii hin iyyan jechuu yoo rabbi kadhatan fuudhanii rabbii kana itti lallabanii hin kadhatan suutatti gadi qabatanii kadhatan innahu beeytaa rabbiin laa yuhibbun jaalatu almu'tadiina warra wasanaa bahoo in jaalatu rabbiin warra kadhaa keeysatti wasanaa bahu kadhaa keeysatti wasanaa bahuun akkaataa lamatti jirti hadiisa keeysatti ka dhufte tokko gaaf tokko gurbaan tokko du'aa'ii godhee kadhate kitaaba adaabaa keeysatti qaraanee dabarsine yaa rabbi innii as'aluka ansi kadha jedhe algurafa alabyada fi yamiini iljanna yaa rabbii kiyya yoo jannata seene ani fooqii yookaan qal'aa tokko ka gizee an akkana jannata seenu mirgatti jiru san ka mirgatti jiru sani ka akkasii si kadha jedheen duuba akkasitti rasuulli rabbiin rasuulli ni dhoowwe muctada jechuun nama akkanaati jedhan jannata naa kenni ka irraa ol aanaa naa kenni nuumaan qabu ammoo fooqii akkasii akkasii ka akkas fakkaatu ka akka daawuntaa'uun fakkaatu san yookaan ka akka biyya akkasii fakkaatu san ka mirga akkanatti jiru jechuun ictidaada jedhan du'aa'ii keessatti wasanaa bahu takkasani lammanni hoo sagalee ol fuudhanii hanga kunoogaa haga akka nama duudatti iyyutti lallabanii rabbi kadhatulleen ictidaada wasanaa bahuu jedhamtiya suutatti kadhatan rabbi maalifi yoo akkas ka iyyitee lallabdu taate wasanaa baatee kadhaa keeysatti adaba du'aa irra akka rabbi jedhe suutatti kadhatuu kana وقال تعالى ربي أكجر وإذا سألك عبادي وقو سقافة نبي محمد وعبادي قبرنك يا يو سقافة عني نرى يو سقافة yoo dharraasti gaafatan nama biyya gammoojjii tokkotu rasuulatti dhufe jedhan ka baadiyaa qubatu hadeesni ammoo imaamni albaaniin daciifa jedheeni yaa ergamaa rabbi aqariibun rabbuna sila dhihoo nutti jira rabbiin keenna inni fanunaajii yoo nutti dhihoo jiraate maqoo wajjibaana an baciidun fanunaadii moo fagoo nurraa jira yoo fagoo nurraa jiraatetti lallabanna mee lamaan keeysaa nuu ibsi akkam goona akkamitti isa kanan yoo nu jiraate maqoo baanan nama sibira jiru maqoo wajjibaata nama fagoo sirraa jiru itti lallabatta mee tana lamaan keeysaa rabbi nu dhihoo jira moo nurraa fagoo jira nuu ibsi jedheen duuba aayaanne tun ni buute jedhan آيان تني وإذا سألك وقو سقافة عبادي قبرنك يعني نرى يو سقافة ليو جرا مقو الجبانة فقو جرا اتلا لبنا جراني يو سقافة فإني أنكم قريب إهو جرا قريب إهاتا دا إسانتي فإني أنكم قريب إهاتا دا أجيبني أوات دعوته kadhaa addaaci kadhataadhaa ni owwaadha jedhe hojiibu ni owwaadha dacwata kadhaa addaaci isa kadhataa tahee ni owwaadha yeroo tami idaa dacaani yeroo inni na kadhate keeysatti isaaf owwaadha jedhe rabb yeroo inni na kadhate keeysatti ni owwaadhaf yeroo inni na kadhate keeysatti owwaadhafe dhihoo jira hudhu waa isaanirraa fagoo hin jiru wanni itti lallabdaniif hin jirtu kunuu rabbii kana ittiin lallabanii gaakuun shubbisa keessatti itti lallabe akkasitti kadhatan akkasitti wanni akkasitti kadhataniif hin jirtu kunuu dhihoo jira rabbiin nama dhihoo jirutti irbicuu alaa anfusikum rasuulli gaafa tokko ka ormi arafaa guyyaa dhaabbataa oolanii gama muzdalifatti halkan bultii deeman zikrii osoo godhan sagaleen isaanii ol fuudham rasuulli akki jedheen irbicuu alaa anfusikum mee lubbuu teeysanirratti laaffisa fa innakum laa tadcuuna alasamma isa duudaa hin kadhatan rabbii gurra hin qabne duudaa kateeysan iyyaammattanii ifirratti laaffisa suutuma hanga ati ittiin rakkanne sagalee ol fuutee hanga sagalee siin fannaafanne takkatti haga siin hin ga'ini suutuma kadhaa jedheen rasuulli taswiya suuta godhaa jedheen rabbi duuba yoo namni kadhate keeysatti namaa owwaa taaya du'aa'ii yoo waa lama qabaatte olumaan islaamaa ni owwaatamti jedhan waa lama if keeysaa qabaatuu qabdi du'aa'iin owwaatamaaf waa lamaan keeysaa takka al-ikhlaas yoo kadhattu rabbuma qofaaf qulqulleeysitee kadhatu rabbii guddaa kan isaaf qulqulleeysitee ikhlaasa rabbuma guddaa kadha jetteetuma kawaa madditti hin qabanne dhagahii fi argii fi wanni adda addaa tokkonuu ka keeysan jirre ikhlaasa rabbuma qofa guddaa yoo kadhatan ni owwaatamti jedhanii heerri tokko kan heerri lammaffaa kadhaa tana keeysatti ati wasanaa bahuu dhabu jedhan wasanaa bahuu dhabu wasanaa bahiinsi kun tuuba akkaataa hedduu akkitti wasanaa bahan akkaataa lamareef ka dubbanne san tokko sagalee akka malee ol fuudhuu taati takka ammoo waan akkana ishaaraa gootee waan tokko tokko jennee hadiisa keessa akka dhufte wasanaa bahuun waan haraamaa yoo kadhatellee namtichi wasanaa bahe yoo waan haraamaa kadhate akkasitti inoo waatamtuu fi wasanaa bahaa jedhama darabbi edan akka farsoo dhugu naa laaffis yoo tokko jedhe wasanaa baha macutada namni akkanaa kun yoo ammoo waan wasana baha ta biraa tokkollee waan hin mijjanne shari'aa keeysatti kadhatulleeni yaa rabbi nabiyyi na godhi jedhaama namni tokko nabiyyi na godhi waan hin mijjanne nabi muhammad nabiyyi irraa boodati akkasitti nabiyyi na godhi yoo jene cudwaana wasanaa bahe waan hin malle ta shari'aan karaa hin godhin takka kadhate jechuu gaafa kanallee nabiyyi na godhi waliyyi na godhi yoo jedhellee silaa nagahumaa نبي جنان دبين دبي جبدو ولو دعا على مظلوم فإنه لا يقبل نما ميت أما تكرت يو كرأته نما تكو ميت أتي ظالما سميت كما ميت سني رتي كرأت ديبت نما في ميت رتي يو كرأتلن عدوان وسنابات ميت أما أتي ميت أميت أما رتي ديبت كرأتوني عدوان جد جنات ولو دعت المرأة على ابنها أصو intalti takka jaartiin takka jaartiin takka mucaa isirratti kadhatte yaa rabbi mucaa kiyya kana ar'a ija isaa jaamsi gurra isaa jaamsi yoo jette haati mucaa isirratti woba takka wanni isiin abaartuuf hin jiru li'annahu yuhibbu zawjata jaartii akka malee jaalata gurbaan jaartii isaa akka malee jaalatee du'aafi akka umat akkana jaartii tana intala tana ta fuudhe tana jaalate jettee haati du'aayii kim yootti goote fa'innahu laa yuqbal hin qeebalamu jedhan wasanaa baate jaarsi jaartii jaalatuun diliimi hubaan qabdu shari'a karaa godhe yoo inni maa jaalata qofaaf ka abaartu taate i'tidaada jedhan وكذلك الأب لو ضاع على ابنه osoo ammas abbaan kadhatee ilma firrat li'annahu saahaba unaasan xayyibiin isatu nama waahila gaarii culamaa agaggaarii du'aata gaggaarii saahiba inni godhate ilmi yoo inni ilmi godhate maaluma rabbiin akkana si haa godh jedhee yoo abaare fa'innahu laa yuqbal du'aa'iin akkanaa hin qeebalamtuya i'tidaada jechuu nama gaarii itti sahabaa jechuu shari'atu ajaja waahila gaarii shari'atu godhadhaa jedha hanganumaaf yoo abbaaf haati ka nama abaartu taate i'tidaada jedhanii waan kana fakkaatu hedduutu jira tanaaf namni waa kadhatu heerri sadaffaadha naa qeebalamtii qalbii keeysatti dhugoomsuu qaba in argadha in argadha afraffaan ammoo waan haraamaa nyaatuu fi dhuguuf uffaturraa fagaatu waa afran kana du'aa'iin heera guuttatte ni qeebalamti jedhan olomaan islaamaa وقال تعالى رب أكجن أمن يجيب المضطر إنتو أمن إنتو يجيب أوات المضطر إذا إنك أما تهيف إنتو أوات مينما إنك أما تهيف إنتو أواتا mee namni cinqamaaf owwaatu eenyu idaa dacaahu wogguu cinqamaan isa yaammate keeysattiya idaa dacaahu yoo cinqamaan isa yaammate eenyut owwaataaf mee naa hima mee naa hima hatta warri kuffaartota illeeni wayakshifu eenyu saaqa assu'a hamtuu namarraa eenyu saaqamee yoo hamtuun takka namatti gal wayakshifu eenyu saaqa assuu'a hamtuu eenyu namarraa saaqa yoo isiin namatti gal waan hamtuu takka ka sirraa saaqee sirraa laaffisu eenyume eenyu nama sannaa hima rabbi malee ni jira hin jiru hatta warri kaafirtootatu yoo bahar seenanii damballiin bahar gamaa gamana markaba isaanii doonii isaanii lafaa ol kaafte rabbi isaanii isa qulqulleeysaa kadhatan nama biraan kadhatan rakkoo san keessatti falammaa najjaahum ila albarri idaa hum yushrikuun yoo bahara keessaa gama dirreetti bahan dachii bishaan hin qabnetti yoo bahanii waa hela waan rabbi durqindeeysan san gabbaruuf deebi'an ammoo yeroo rakkoo kaafirrimmaan kunuun yoo rakkatee jedhe warri ni kadhatu hin jiru kun rabbi malee warri biyya teennaa sun salaaleen biyya teennaa ta kuffaaraa sun yoo roobni dhugaan dhaabbatee qahaxin buutu rabbi warra islaamaa jalaa dhagayaa dubbiin jajjabaa nuu kadhaa jedhallaan ni beekan nuu kadhaa jedhan yeroo rakkoo kaafirrilleen dhugumaan rakkoon jabduu yoo itti seente akkasitti rabbi kadhatala zabana sawura asan gizee warri sawuraa amaara kana ajjeeysu akkana yoo itti deemanii warri sawra agatuuf hin itti deeman hadaraa sheek huseen hadaraa sheek huseen jedh hadaraa sheek huseen jedh jedhallaan ni beekan jechuu rakko gizee rakko bakka du'aa deeman sanitti waan gama rabbii kana yaammataniin beekamtu tun rabbi malee hin jiruu ni beekan yanuma jechuu rabbi jedhalaan وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما وأرضاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول نجر الدعاء كأمان رب ما كأتون كنو هو إني على عبادة عبادة ما يوى رب ما كأناني أتنما ربي قبر آجر عبادة ما كأنو عبادة يوكني حسري يوغوني addu'aa'u kadhaa jechummaan du'aa'immaanu huwa inni alcibaada inni du'aa'in kun alibaada ibaadama yuwaan biraatimi addu'aa'u du'aa'ini huwa inni alibaada ibaadama qofaayya du'aa'in ibaadama qofa waan biraatimiti du'aa'in ibaadama isin akkana jechuuni akka alhajju carafa hajjima jechuun arafaa dhaabatu du'aa'ima jech ibaadama jechuun du'aa'i jechuu jechuun akkas addu'aa'u du'aa'iin ibaadama jechuuni garguddoon ibaadaa du'aa'i ibaadaa tana muczamni ibaada'a du'aa'i maayya du'aa'i salaanni lugatti addu'aa'u jechutu jira salaanni du'aa'i ibaada marrinu garguddaan ibaadaa kadhab hajjiin kadha wanni immaan hedduun ibaadaa keeysatti kadhama kadhama tuuba hadiisa biroo ka buluugaa yoo rabbi jedhetti dhufuuf taana addu'aa'u mukkul ibaadaa hadiisa jedhu du'aa'in dhuka ibaadaati dhuka keeysata ibaadaa san du'aa'i ka jedhu hadiisichi daciifa suni buluuga keeysatti yoo rabbi jedhetti dhufuuf taana mishkaata keeysatti imaamni ni daciifse tirmiiza hadiisichi tirmiiza keeysatti illee daciif du'aa'iin ibaadaa jechuun sahiha kuni rawaahu abu daawud waqaala xadiisun hasanun sahih sahiha jaami وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي تهجت آيون عائشة رسول يستحب كجالة تهي الجوامع dubbii walitti qabattuu taate jaalata aljawaami'a dubbii waa hedduu walitti qabattuu taate jaalata min addu'aa'i ka dhoowwanirra yastaxibbu ni jaalata aljawaami'a dubbiiwwan waa hedduu walitti qabattuu taate jaalata min addu'aa'i ka dhoowwan yoo kadhatu ka dhoowwanirraa san jaalata ta waa hedduu walitti qabatu kalimaa jaami'a duuba akka kalimaa jaami'aa jechuun namni tokko yoo jannata seenuu fedhe allaahumma inni as'aluka aljannata wamaa qarraba ilayha min qawlin wa'amal jannatum tafsiilan godhu waa takkaillee aammi jannanni kun ka olaanu ka gaxaanu ka wadhakkaa maraaju jechuu akkana akkana yastaxibbu ni jaalata aljawaami'a dubbii waa walitti qabattuu taate isi waa hedduu walit qabattuu taate kadharraa ni jaalata wayaduu ni dhiisa maa siwaa waan jiru zaalika san malee du'aa'ee jirtu ni dhiisaaya du'aa'ii waa hedduu walitti qabattuu taate malee ta jirtu ta biroo ofirraa dhiisa jawaami'aan kadhata rasuulli waa hedduu bakka takkatti julma darzanaan ta akkasii san rasuulli kennanuuf kadhatee nu barsiiseeya رواه أبو داود بإسناد جيد صحيح جامع كيسة صحيح جدامه أكنت رسول كلمة جوامع عن كانت كلمة جوامع نمي أكنفا كن أك حديث قديمو كان وعن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان تهي أكثر الرهدون دعاء النبي كان آ رسولك إن الرهدون إني yeroo hedduu kadhatuun jechuun yeroo hedduu wanni rasuulli keenna kadhatuun tahee jirtiya irra hedduun kadhaa rasuulaa ta inni amma amma heddummeeysee kadhatuun taatee jirti allaahumma aatinaa fi dunyaa حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هنا الرهدون دعاء رسولة جوامي اللهم يا الله آتنا نوكن في الدنيا جرو الدنيا كيست نوكن حسنة غاري نوكن جلالا وان غاري الدنيا كيست وان غاري جت بريست مرا نوكن غاري غاري دونا غارين الدنيا يابي غاري ناكني من غاري ناكني جارتي غاري ناكني ilmaan gaarii naa kenni ollaa gaarii naa kenni gaarii addunyaati gaatuu marru maasha allah akkasuma ammallee وفي الآخرة آخرة كي ست اللي رب نوف كن جئ كدت حسنة غاري gaarii akiraa keessatti illee jannata bareedaa ka zahabaa fiddaan ijaarame kana ataakiltii jannata keessaa sani maa tashtahiihi anfusu sayyaa rabbinaa kenni jedhee kadhata waqinaa nu tiksi rabbii kenna عذاب النار قطعة إبدر نتكس يا الله جديك على رسول تخصيص بعد التعميم توبة أكنت عذاب الرانو تكسي gaarii kadhatuun eega ammi ga azaaba irraa tikfamulleen gaarii akiraa keessarraa takka akiratti gaarii nuu kennin azaaba irrallee nu qabiin achi jala ni jira ammoo ka azaabaa kana kopha baasee keessaa kadhate wanni nama sodaachisu isaa ga akiratti kafirraa eegani muttafaqun alayh zaada muslim muslimni dabale fi riwaatii oduu isaa takka keeysat qaala ni jedhe raawin anas irraa odeysu qaala ni jedhe raawin anas irraa odeysu tuuba وكان أنس أنس تهجر إذا أراد وقوف أنس ما نتهي أن يدعو كدأته وقوف تهي بدعوة كدأتك كقوف كدأته يوفد تهي دعا كدأته تهي بها دعاء تنان كدأته كدأتك كقوف يوكدأته فد كهد دميس فين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جري يوكدأتك كقوف كدأته فد دعا بها إسين كدأتها فإذا أراد وقوف أن يدعو كدته بدعاء كدا هدو كدته يوفده وأن أدى هدو كدته يوفده دعاني كدت بها دعائي تناني كدت فيه كدا إسا هدو سن كيسة تنبو فتان هدو إما كدته أما إدو تبال كيسة بوفتا اللهم آتنا في الدنيا تن كيسان أبويا هدو اللي إما كدته tanallee keessa buufata anas binu maaliik akkana dalaga rasuularra barate jechuu tartiiba kan yoo du'aa'ii takka qofa irratti ni gabaabbadha jedhe namni muslimaa tokko tanaan kadhata gaarii addunyaa gaarii akiraa walitti qabattiif yoo ammoo du'aa'ii hedduu kadhates tana keessaa dhabuu hin qabu keessa buufatuu qabaaya وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رسول كينا كجد تهجر جد اللهم يا الله إني أن كن أسألك سنكت الهدى قجيلو سكت جد رسول كين ربي كين ركنا جد إيه برباد قجيلو سكت قجيلو ني لما قدم تجدن علماء إسلاما هدى علم وهدى عمل جنان هدى علم قجيلو برمس شريعة إسلاما أتنا برسيسو سنسكت هدى جنان عمل لهم ammas waan baradhe sanitti na dalagsiisulleen hudaa jedhama lakkuu qajeelloo qajeelloo tana lachuu rabbi si kadhaya qajeelloo tana lachuu walitti qabee rabbi si kadha na barsiisuuf shari'aa itti na dalagsiisu lachuu wattuqaa yaa rabbi ammas si kadha wattuqa sodaatee si kadha kuno sodaate yaa rabbi si sodaatu jechuun ajaja kee jala deemee waan ati irraa na dhoowwite irraa dhoorgamuu si kadha tuqaa jechuun sani wala cafaafa ammas tikfamiinsallee si kadha عن المعاصي والقبائح وما سياتا هرة وان ففكتو شريعا جت مررا تكفى من ساعتنا تكسو سكتا وما سياتا يشوف الرهو والغنى أما استرما سكتا rabbii kiyyaati na duroomsuu akka an kalaa'iqatti hin hajamne kalaa'iqarraa na duroomsuu if qofatti na duroomsi if qofa na kadhachiisu sima qofa kadhachu banii aadam kadhaturraa na duroomsu kana si kadha jedha غنى جتو يوكانو حديث بروت فسري غنى النفس جدا درما قلبي قلبي انما قناعة ومربي سيكن كانت تأتي دريسون وان تكهاغ مربي سيكن كانت تاجرمت في يادوتان yookaan duruma si kadha jechuuni an su'aalinnaas akka naman kadhan haga haja'aa tanaa geessu sani anumaa kennina duroomsi namarraa jechuullee ni taata rawaahu muslim وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أسلم أكجري طارق بن أشيم كوني إني صحابدت رب الراها جالته والد أبي مالك صحابي أكست إسراء ديفمه قال إن جد إني كن كان الرجل قربان ته إذا أسلم يو إن إسلام مسيني قربان تكوني تهيا كان الرجل قربان ته إذا أسلم يو إسلام مسيني علمه كقربا سنبرسي سته النبي نبي محمد كقربا سنبرسي سته الصلاة صلاة يو قربان تكو إسلام مسيني علمه رسول قربا سنبرسيس علمه النبي علمه قربا سنبرسيس النبي رسول الصلاة صلاة برسيس أتوبة إسلاما كيسا كرسول ترت يدين ما برسيس صلاة نما شهادة قبسيساني قد إيسوني سنة رسول تيمي صلاة برسيس ترتيب صلاة توحيد قبتيمي صلاة برسيس ثم أمره إيغنا قربا شهادة قبت سني أجج أيد وإني ربي كرأسوت أجج بهؤلاء الكلمات دبتنا ربي كرأت جلان أبو شهادة قبت صلاة برت إسا أجج أيد وإني كرأت بهؤلاء دبوون بهؤلاء سيوون كلمات دبوون تنا ربي كرأت أفندقات جلان دبين تنبي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني تنا ربي كرأت جلان نمر في إسلام ما سين erga salaata barsiise kan irraa tana barsiisa rasuulli laal akkana jedhi kana allaahumma yaa allah اغفرني ناف أرارم كنو دليتي يتأندلق شفايو ناف أرارم وارحمني رحمة لنا قد نوفق فلدر كي ستي أتي توفيق أنا كن رحمة نقول وعافني أمس نقايا نقول نقايا عافية جتشوني duuba caafiya nagaya na godhi rabbii kiyya kuno sa'ala laafiya caafiya nagaya na godhi rabbi qaama kiyya keessa qabeenya kiyya keessatti rabbi nagaya naa kenna warzuq wahdinii warhamnii raxmata naa godhi rabbiyo raxmata naa godhi ati raxmata kan kee naa godhi واهدني أمسنا قجيلتي لأنه من أعزب المقاصد يا رب فلدر كيست اللينا قجيلتي كنو وعافني أمس ربي كي عافيانا كن فيا عافيا جتشوني نقيا نقول نقيا نقول وان ركوته جفر ربي نقيا نقول قامك يا كيست نقيا نقول عافيانا كن نقيا جتشو عافياني warzuqnii ammas na razzaqi akka lubbuun tiyya ibaadaa rabbii keeysatti yoo rabbi gabbaru yaada hedduu dhabaan ayyaadee ibaadaa rabbii tana dhaabbatuu ni dadhabu hagas takka nan faqqarsini na razzaqi yoo riskii harkaa qabaate namni ibaadaa rabbitti ni jabaataaya heewasarraa luuhin isaa ni laaftif jechuu hanga tokko hadiisa muslim du'aa'i tana gizee duraa kunoo rasuulli nama barsiise nama islaamummaa seene eega salaasati du'aa'iin dura barsiisan tana jechulle du'aa'iiwwan tana ni barsiisanii nama nu garsiisa hadiisichi وفي رواية له رواية مسلم كيست عن طارق طارق من را أديفمت تنلي طارق را أديفمت أنه طارق كن سمع دقي النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي دقي طارق طارق رسول دقي وأتاه حال رسول كانت الأفيني لقى رجل قربا تقود تلوف قربا وأتاه حال رسول التلوفين رجل قربان تقو حال التلوفين رسول كان لقى فقال يا رسول الله قربان كن رسولا نجر يا إرقما ربي تيو كيف أقول ما أكم جد هنا أسأل ورو كيسة ربي ربك يو ربك يكاد ما أكم جد ناهي دعاء اللي أفني رسول الرابر هتي صحابة الله الرب رسول الرب قل جدي قال رسولني جدين قل جدي يا قربا اللهم يا الله اغفر لي ناف أرارم جدي وارحمني رحمتنا قدي توفيق أكدو فولدر كيسن قنم سيس جدي وعافني نقيا قدي إبي في بلا مرر جدي وارزقني أمس رزقي حلالا ناهر جدي فإن هؤلاء قد أوانتن كنو قد أوانتن أفرني تجمع لك سيف ولتك أبدي دنياك gaarii addunyaa keeysatti jirtu wa akhirataka akiraa keeysatti jirtullee sechoo maanam igfirli yoo jette hunoo araaram akhira warhamni tawfiiqa naa kenni fuuldura keessatti khayrii na dalagsiis waan akiraa si fayyad wacaafini addunyaa nagayaa na godh qaama kiyya keessatti warzuqni addunyaa kunuun na razaq maraa walitti qabdi waa takkallee waan hambifteen qabdu du'aa'in tun jedhee rasuulli gurbaa kana kanatti ka isaa gurbaan gaafate akkana ka jedhuun dhagaye jedhe hadiisicha hadiisa bareedaya وعن ابن عمرو وعن ابن عمرو بن العاص عبد الله الم عمرو الم عسر أضيف منه رضي الله عنهما وأرضاهما توبة أكجر رسولك إن اللهم يا الله مصرف القلوب غرغغلشا قلبيتيو اللهم يا الله مصرف غرغلغلشا القلوب قلبيتيو كقلبي نماتنا غرغغل قلبي نماتنا من شأن إلى شأن آخر حالة كرة حالة كرة غاف غريسي قجلتا غاف غريسي جلسا غاف غري كيريسي دلقسيسا غاف غري كيري همتو سياتشسا غرغغلشا قلبيتيو صرف قلوبنا صرف غرغلشي قلوبنا قلبيتين غرغلشي جني على طاعتك غبرتي تيترت نغرغلشي جني غبرتي تيترت نغرغلشي يرو مرجري كان جدي رسولي kadhata jedhe laal allahumma yaa allah musarrifa alquluubi garagaggalchaa qalbiitiyo hadiifni irraa muran inna quluuba banii aadama kulliha qalbiin banii aadam cuftu tanama maraatuu jechu cuftu beyna isbucayni min asaabici arraxmaan idduu quba raxmaanitti taatuu jedhan ka qalbii waahid akkuma qalbii takkat marri qalbii namaa nama addunyaarra jiru qalbiin isaa cuftu akkuma qalbii takkaa taate idduu quba rabbi jirti akka qalbii takkaatti akkuma qalbii nama tokkotti ilaal as jirti yuqallibuhaa keeyfa yashaa akka fedhe gara gaggalcha rab gizee garii ibaadatti gizee garii jallinnatti gizee waan adda addaa tanaaf duuba rasuulli allaahumma yaa allah musarrifa gara galgalcha alquluubi qalbiiwwaniitiyo sarrif garagalchi quluubanaa qalbii teenna calaa xaacatika gabbartii teetirra nu garagalchiya gabbartii teetirratti nu garagalchi eega nu qajeelchitee nun jallisin akka jedhan sani hadiisa muslim du'aa'ii rasuulli keenna kadhatuun irraa takka tunilleeniya qalbii fi rasuulluun amanne ilmi namaa kuun hoo kana biyyiin tahin maalayya jechuu qalbii itti kadhatuu qabna akka male وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله تعوذوا مغان فدا بالله ربت مغان فدا ربت مغان فدا من جهد جبين البلاء ركر ربت مغان فدا من جهد سنت جباتر جبين البلاء ركو جبين ركو ركو نكمل نمت جباتو rakkoon akka malee namatti jabaatu akki jedhe abdullaahi ilma umar rakkoon akka malee nama jabaatu tana fassaree gaafannaani qillatul maali wa kasratul ciyaali jedhe hiyyuma rabbisi gadhiisu jedhe addunyaa dhabu ilmaan heddummaatu jedhe ilmaan heddummeessee si kenne qabeenya si dhoowwate rakkoon kanaa ol hin jiru ijoolleen galgala yoo asii galtu akkasitti kun ofirra isaan ni bobbooyan ni booyan jaartiin takka gaafa zamana salafaa san ilmaan itti booyanii waan itti kennitu dhabdeetuma distii fuutee ibiddarra keetti ashawaatti nayi ashawaa ashawaa waa bilchaa taare ashawaa beeytanite ciirraj dhagaa xixiqqaa kanatti nayxeetuma danfisaa ool wa bilchaa taaree kun ijoolleen dhiyanni hin bilchaatu jedhanii eeggatanii eeggatanii haarafaniif akkana godhe jedhe rakkoon sanii olii wa jirti egaa gaafa dhagaa akka ati affeeltu rabbi si taasise waan ajaa'ibaatu lafa teenna ta'an irraa dhufe sani zamanaa tokko baashiin xiqqoon abaaliin xiqqaan tokko bu'e haga gabaabaa tokko muuza kana osoo inni hin gahin bishaanitti naqanii nyaatan hoo nyaatani takka muuza hin gahin osoo bakka inni hin gahin kana bishaanitti danfisanii bishaan keessa naqanii achirraa bishaan kanaan bilcheessanii tuma nyaatan keenyaa keessatti ammoo namni quufallee fi aadatti illee ni nyaata muuzi dheedhii bishaaniin waddee akkasi nyaata jechuudha. akkasitti nyaata raafuu waan adda addaa gaa raafuu jedhanii raafuu nyaatee rafuu didee ka jedhan san raafuu nyaatee rafuu didee garaa huuqataa bulee raafuudha ammoo asitti kunoo sadarkaa guddaa qabdi qalbii gaafasi qalbii gaafas akka biratti nu laale malee raafuun dhiyaannoo isitti deebi'e deemee deemee dhiyaannoo raafuu deebi'e ajaa'iba wadaraki ammas wadaraki dhaqqabiinsarraa maganfadha ashaqaa'i goggoginni isin dhaqqaburraa maganfadhaa kuno goggoginni yookani goggoginna jechuun wahuwa diddu sa'aada goggoginni jechuun honginni hongoon isin dhaqqaburraa maganfadha wadaraki isin dhaqqabu ashaqaa'i hongoon isin dhaqqaburraa maganfadhaya yaa rabbi nun hongessin addunyaa aakiraa keessatti addunyaarraa khayrirraa nu hongessite aakiratti jannatarrallee nun hongessin kuno jedha kanarraa maganfadha wadaraki isin dhaqqabu ashaqaa'i hongoon isin dhaqqabu wasuu'i hammeenna alqadaa'i murtirrallee maganfadha wasuu'i hammeenna alqadaa'i murti'i murtiin hamtuun takka akkanaan osoo isin waan godhin isinirratti murteeffamu hammeenna murtiirra maganfadha wammaan tokko ka atiin dalagin ka ati quban qabaatiin ka atiin beekin sirratti murteeffamu hammeenni murtiidha kanala yookaan wasuu'i hammeenna alqadaa'i murtiirra maganfadha rabbi waan hamtuu azalisin murteeysee dabarsuusan waan hamtuu azalitti ati warra akkanaa jedhesin murteeysee dabarsuu sanirraa maganfadha washamaatati ammas gammachuu alacdaa'i xilaatarraa maganfadhaya washamaatati gammachuu sitti gammadu alacdaa'i xilaanni sitti gammadu namni xilaataa sitti gammadee harka sitti dhayee goshgossi jechuurraa maganfadhaya rasuulilleen irraa maganfate laal xilaanni nama gammadu xilaanni aduwwii kee bishaan fuudhan jennaanini namichi gammadee ka quluu kanallee baharii naadaraa jedhe galaanni fuudhe jennaan quluu salaataa keessaa bishaan qaba jibbanna isa jibburraga aduwwii bishaan fuudhan jennaan kama quluu kanas galaanuma innilleen itti naadaraa jedhe gaa gaafa xilaanni akkana namatti gammaduu laal washamaatati gammadu al'aadaa xilaanni si gammadu dhabdee dhabaan xilaanni si gammadu fayyaa dhabdee fayyaa dhabaan sitti gammadu rakkattee rakkoodhaan sitti gammadu wama adda addaatiin gaa namatti gammadu xilaanni keeysattuu xilaanni kaafiraatiif ka munaafiqaati jabaan ifirraa eegani kanarraa maganfadhaa jedhe rasuulli kun rabbi dawaqun alay وفي رواية رواية ككيسة قال سفيان سفيان نجري كسند كيسة جرو أشك نشك جري أني أنين كن زدت ندبلين شك واحدة تك منها كأوان تنرى تك أنمد دبلي شك جري takka ana dabalee if shakka sahabdicha hadiisarraa osoo hin dhaga'in anuma takkatti dabalee if shakka ammoo tam taate jechuu keessaa an hin beeku jedhe waahidatan minha eyl arba walaa adri ayyuhunna almaziida keeysaa tami hin beeku jedhe keeysa tami hin beeku qaala sufyaanun washamaatat alacdaa taana jedhe laal عن سفيان فاقتصر على ثلاثة ثم قال قال سفيان وشماتة الأعداء إسيتا إسيتنا وبين في أن المزيدة هي شماتة الأعداء كافرنا تجمد تنة تدبل أم ترواب راكيسة فباتين أفته وعرف منه تعيين الخصلة المزيدة تأني برا دبل سن تنجنا شماتة الأعداء jechuusan if biraa inni itti dabale rasuularraa hin dhufneya maaliif jennaani itti dabalamuun isii wama achi dura dubbatame keessa ifa baase malee tokkuma takkuma wadaraki shaqaa'in achuma keessa jiru sitti dhaqqabuu hongon hongon si dhaqqaburraa aduwwii sitti gammachiisuun takka hongomu achi keessa jiru waa takkallee min jahadi jabeennaal balaa rakkoo keessa jiru aduwwiin sitti gammaduun balaan sitti jabaaturraa takka keessa jiru wanni ifa baafamee dubbatame kuni as keessa ifa baasee dubbatu isaa rakkoo jirtu tana dubbatutu isa biraa tahe waan achi duraa keessa jirtiya وعنه قال حديث الرماجيتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسولك إنك جئت تهجر اللهم اصلح لي ديني اللهم يا الله اصلح لي نافتلك ديني دينك يا دينك يا ناتلك جتوني بأن توفقني للقيام بآدابه أكأتي آداب ديمران an dhaabbatu na qunnamsiisuya karaa irra guutuu tahe irratti diinii kana naamusa diinii kana ol qabee an dhaabbatuuni yaa rabbi naaf tolchi diinii kiyya akkasitti alladii diiniin kiyya sunu alladii inni sunu alladii diiniin kiyya sun huwa inni sunu cismatu tika amrii tika amrii haala kiyyaa ka taheya tika haala kiyya maca tasimu bihi fi jamiici umurii tika haala kiyya haala kiyya cufa keessatti isaan tikfamaya wanni namni tikfamuun namatu diiniin tikfama laan diiniin namni tikfama laan cufa haala kiyyaa keessatti kan isaan tikfamu cufa haala kiyyaa keessatti aslix linaa tolchi diinii diin kiyya alladii huwa inni sunuu cismatu tika amrii haala kiyyaa ka ta'e haala kiyya cufa isan naa tiksaya akka nyaan akka dhug akka rabu akka waan cufaayyuu diinuman namaa tolche wanni diin keessan jirre marru fokkattu wa aslix lii naaf tolchi rabbii kiyya dunyaaya dunyaa tiyya naa tolchi rabbiyo allatii dunyaan sunuu fihaa isii keeysa kanaa taasifte macaashii jiruuti macaashii waan an jiraadhunka isii keeysan naa taasifte kanallee rabbi naa tolchi jedhe laal akkana jechuuni waan addunyaa tana keeysatti hanga haja'ata itti hajamenan dhoowwin jechu wa aslix lii naaf tolchi dunyaaya dunyaatiyya allatii isiin sunuufiyaa isii keeysatti macaashii waan an jiraadhun ka naa taasifte naa tolchi naa tolchi waan an itti hajame isii keeysatti naaf kenni akkasuma naa tolchi jechuun haraamarraa na fageeysi halaalarraa akkan kassabadhu na godhe taxaa'aa teetirratti hin gargaarsifadhu naa godhi tanuma maraf keessaa qabatu wa aslix lii naa tolchi aakiratii aakiraatiyya naa tolchi allatii aakiraan sunuu fiihaa isii keeysa akka ta'e macaadii deebintiyya ta isii keeysat tahe sani macaadii bakki deebiitiyyaa ka isii keeysan naaf tahe san rabbi naa tolchiya suni addunyarratti ibaadarran na qunnami ikhlaasa naa kenne kaatimaa bareeddun achi achi na oofiya gaafa na galchitu kaatimaa bareedduretti na galchi jechuu wajcali ilhayaata naaf taasisi wajcal taasisi alhayaata jiruu tana ziyaadatan lii ziyaadatan dabaltuu taasisi lii anaaf tanaa dabaltu taasisi fi kulli khayrin mara gaari'ii keeysatti tanaaf dabaltu taasisiya wajcali ilhayaata jireenyum umrii naa kennite kana jechuu xuula umrii kiyya kan dheerinna umrii kiyyaa kana naaf taasisi ziyaadatan dabalaa naa taasislii kanaaf dabalu fi kulli khayri mara gaarii keessa kanaa dabalu umriima kiyya kanaa kennit guyyarra ka guyyarra guyyarra amatarra gaarii keessatan dabaladhaani deemu naa taasisiya min itqaali lilcilmi baromsa akka gaarii ka diini islaamaa itti qajeelchitee dabarsiifte amala diini islaamaa guyyarraa guyyatti ziyaadaa na dalagsiiftee jechu wajacali ilmawta ammas du'allee naa taasisi tu'allee rabbii kiyya naaf taasisi raahatallee raahata harabaafachiiftuu lii naaf taasisi min kulli sharrin min kulli cufa sharrin hamturra tahara na baafachiiftu naa taasi du'allee jedheen waan hamtuu tahe fitnaa addunyaa keessa jirtu mokkorriya maasiyaan mokkoramuu غفلة عبادة ربي دقتو وان أدى أدى قاتا الدنيا كيسا نما دفتو سنة مرارا وجعل الموت دؤنا تأسس راحة لي راحة هربا فجفت لي نافتاسس من كل شر مرة هم تروى تهار أنا بافتشف هم تو الدنيا كي سرفت مرة راحة تقول كافتك رسول لي جنازة نمد إرهاسي مستريح ومستراح منه جد namni tokko harabaafataa namni nama lama du'a tokko harabaafataa jedhe tokko hoo mustaraahu minhu isarraa harabaafatamaa namati irraa harabaafata jedhe duuba rasuulli hadiisa kana himnaani maan rasuula rabbii mustariixu fi harabaafataaf hararraabaafatamaa jechuuni maal jennaani إن العبد الصالح قبرتي قارين تكو يستريح من نسب الدنيا إلى رحمة الله gabrichi gaariin cinqa addunyaa keeysatti jirturraa hara baafata gama rahmata rabbittiya ilmaanii yaadu riskii barbaaduuf yaadu salaataf yeroo eeggatuuf yaadu akkasuma zakaafirraa baasuuf hajjii dhaquuf waan adda addaa gizee maragaa dirqama rabbii tanaan yaadu hara baafate waatan rahmata rabbi asii achi waan dalage nyaata malee bakka kunoo ciiseen ka'ooma wamustaraahun minhu jechuuni tokko ammoo hara irraa baafatama yastariihu minhu l'ibaadu washajaru waddawaabbu jedhe namni illeen inni duunan hara irraa baafat ollalleen guyyaa sani alhamdulillaah rabbi nurra ajjeesami kajeelattiin nu deemu san hawaan akkasii akkasii nu jaajisu san karakkoo akkanaa nurraan gayu san ka akkana akkana dalagu san alhamdulillah jedhan mukallee horiilleen irraa harabaafata jedhan sababaa isaatii fi qahaxiin addunyaatti buutu rooba qabata rab mukni maan silaa waan beekne kunilleen sababaa isaa rooba dhabee horiilleen rooba dhabanii inni duunan alhamdulillah ka cubbuu dalagu ka sababaa isaa rahmata samii dhabne sun du'aniimi nurraa du'eemi tokko akkana tara irraa baafatan warra ahbaashaa biyya keessa nama quba tokkon nama dhaabe amma naannawa naannawa gizee rabbi quba tokkotti dhaabe isaan gama lahadi dabarse aalamni irraa bule bar alhamdulillah jedhanii laan warra ahbaashaa kakuun baqate kakuun du'e kakuun maalii ta'e ka ganda keessa jiru kana raahaa irraa godha tokko tokkeen ammoo ganda keessa jiru kana namni ifirraa laalaa masjida san ibalwa jira akkanatti ifirraa laalaa irraa baqatan rakkoo akkana jira rakkoo akkanatu jira tuuba raaha duuti raaha warra ibaadaa godhee addunyaa irratti rabbi sodaateef raaha taaba ibaadaa godhiinsaa gaafasuma irratti dhiisee jannatuma qananima abadal aabidiina jechu abadal aabidiina orma sanirraa rabbi waa taasisu سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك